Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo bigiye kuremeshwa na Joe Diane Nininahazwe tubihera ku makuru agezweho hirya no ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
urakoze diane turahera mu yavugwa muri israeli na palestina uguhagarika imigwano hagati ya israeli n'umuhari hamase ugenzura igisagara ca gaza kwatanguye gushirwa mu ngiro mu gaturuturu ko kuri uyu musi wa gatanu nyuma y'iminsi cumi n'umwe y'ibitero vy'indege za israeli ku banyepalestina hamwe n'ivyavuye i gaza bitumbera muri israeli uguhimbaza akanyamuneza kuko guhagarika intambara kumvikanye mu mabarabara y'igaza haciye iminota bishyizwe mu ngiro nk'uko abamenyeshamakuru b'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp babivuze igihugu ca misiri nico cafashije kumvikanisha izo mpande zibiri perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden nawe arashima uko kumvikana ibiro vy'umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu vyavuze ko akanama ka leta kajejwe umutekano kemeye ivyashikirijwe n'abategetsi ba gisirikare mu kwemera ihagarika ry'intambara ryafashijwemwo na misiri atakibanje gusabwa umuhari hamas nawo nyene wemeje iryo hagarikwa ry'intambara ibitero vya israeli gaza vyishe abanyepalestina amajana abiri na mirongo itatu na babiri barimwo abana mirongo itandatu na batanu hamwe n'abagwanyi ba hamasi ndetse n'abandi bantu igihumbi n'amajana icenda barakomereka nk'uko bivugwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ku ruhande rwa israeli cumi na babiri nibo bahasize ubuzima muri afurika ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ejo kuwa kane ryasavye ko intwaro ya demokarasi isubizwaho mu mezi cumi n'umunani muri chadi aho akagwi k'abasirikare kafashe mu minwe uburongozi bw'igihugu mu kwezi kwa kane inyuma yaho idris debi itno afiriye ariko agwanya abaroberi ako kagwi k'abasirikare karongoye n'umuhungu wa debi ariwe mahamad debi kashizeho leta mfatakibanza y'abasivile kemera kuzotunganya amatora mu mezi cumi n'umunani mu rwandiko uwo muryango wasohoye uvuga ko wigije inyuma uburyo bwose bwo kongereza ikiringo ca leta mfatakibanza bwogeragezwa muri cadi
washington ijwi rya amerika perezida wa kenya uhuru kenyatta yarahagarikiye ibikorwa byo kugurura ikivuko kigira kabiri cy'igihugu inyuma ya mombasa kiri mu gisagara ca limu mu buraruko bw'igihugu icyo kivuko cyubatswe n'ubushinwa ku miliyaridi zitatu z'amadolari kizofasha etiyopiya sudani y'ubumanuko hamwe n'ibindi bihugu bidashika ku ibahari perezida kenyatta yavuze ko gishobora kuba umuhora w'akarere uzotuma gahinduka ibidandazwa bigahanwahanwa byoroshe iyubakwa ry'icyo kivuko cy'i ramu ryatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu kenyatta avuga ko uwo mugambi uri mu twigoro tw'igihugu two guhindura ubuzima bw'abanyagihugu biwe kenya yiteze kurangiza iyubakwa nyezina ry'icyo kivuko neza na neza mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka abategetsi muri guatemala ni muri amerika y'epfo ejo ku munsi wa kane bavuze ko abantu bashika indwi aribo bapfuye inyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'imigwi idacana uwaka y'abanyororo mu ibohero rya leta ya kwezartenango mu burengero bw'igihugu umuyobozi w'amabohero muri guatemala luis rodolfo escobar yabwiye abamenyeshamakuru ko iyo migumuko yatanguye ku munsi wa gatatu mu gisagara ca kantel kiri ku birometero hafi amajana abiri na bitanu mu burengero bw'umugwa mukuru guatemala city imbarutso y'ubwo bwicanyi yabaye igihe umugwi umwe umenyeye ko umugore w'umwe mu wundi mugwi yishwe igipolisi kivuga ko batandatu mu bapfuye baciwe imitwe muri iryo bohero
aloise bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose uhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nyibutsa abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika nongere ndabashimire ko mubandanya kumva ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye ubu naho impunzi z'abarundi zigera ku gihumbi n'amajana ane nizo zigiye kuza ziratahukanwa mu gihugu cabo kundwi kundwi zivanywe mu gihugu ca tanzania mu gihe impande zerwa n'ibikorwa vyo kubatahukana zemeza ko abazotahukanwa bazotahukanwa ku bushake bwabo bamwe mu barundi bahungiye muri tanzania bavuga ko baburabuzwa kugira ngo bate bomoke banyuruzwa mu ijoro kugeza n'aho vyamenyekanye rero ko hariho na bamwe muri bo batwagwa mu burundi muri abo bose barenga mirongo icenda baburiwe irengero harimwo abishwe n'ibyo ariko harimo n'abashobora kuba barashikanye mu burundi n'abo bagifungiwe mu gihugu cya tanzania uyu ni leopold sharangabu icegera c'utwara ishirahamwe cbdh vicar rivugira abarundi bahungiye muri tanzania mu rwanda naho muri make igisata kiburanisha ivyaha mpuzamakungu na ndengerambibe muri sentare nkuru caraye gihejeje kumviriza abaregwa muri dosiye ya paul rusesabagina uko ari mirongo ibiri aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe mwaramutse n'ikaze makuru tubafitiye muri kano gatondo duhera ko yagezeho mu gihugu cy'u Burundi aho impunzi z'abarundi bagera ku gihumbi n'amajana ane aribo bagiye kuza baratahukanwa kundwi kundwi mu mice ibiri bavuye muri tanzania intumbero y'iki gikorwa ni uko impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ine na bine bari muri tanzania batahukanwa bose atawusigaye inyuma ivyo nivyumvikanywe ko mu nama nyabutatu yihuza uburundi ishami rya onu ryitaye impunzi ku isi hcr na tanzania yari imaze iminsi ikoraniye ibujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi mu burundi pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda aratubwira ibizokwisungwa kugira ngo abatahuka batahukanwe impande zitatu zegwa n'ikibazo co gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri tanzania arizo ico gihugu cazihaye indaro uburundi zikomokamwo hamwe na hcr ishirahamwe mpuzamakungu rizitaho zemeranije ko impunzi zitahukanwa ari iz'ivyisabiye ku gushaka kwazo gusa itangazo ijwi ry'amerika ryaronse risozera inama nyabutatu yahuje izo mpande zose ibujumbura kuri uyu wa gatatu rivuga ko ubu hagiye kuja haratahukanwa impunzi igihumbi n'amajana ane mu minsi ibiri ku ndwi umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu ari nawe ajejwe ikibazo c'impunzi gervain ndirakubuca niwe yasomye iryo tangazo twumvikanye yuko tugiye gushiramwo inguvu nyinshi kugira abifuza gutaha ku bushake bwabo bose tubakire batahe mu gihugu cabo c'amatanubuki kandi ko tugiye no gushira izindi nguvu ku mupaka duhana n'igihugu ca tanzania mu kuringaniza amabarabara bacamwo baza no gushiraho santere izotuma baza barashikiramwo kugira baze ku bwinshi iyo santere igiye kubakwa byihuta hariho n'ibindi twumvikanye ko ushaka guhunguka afise ibintu vyiwe bazoza banza kubiturungikira kugira tubafashe mu ngorane zahora ziboneka rimwe na rimwe naho biruko abarundi bahungiye muri tanzania bamaze iminsi batakamba bavuga ko bariko barirukanwa ku nguvu ndetse bamwe muri bo bagafungwa abandi bagahohotererwa ubuzima leopold sharangabo ni cegera c'utwara ishamwe cbdh vicar ribavugira eh, banyuruzwa mu ijoro kugeza n'aho vyamenyekanye rero ko hariho na bamwe muri bo eh, batwagwa mu burundi binatwereka ko kandi ko no muri abo bose barenga mirongo icenda baburiwe irengero harimwo abishwe n'ivyo ariko harimwo n'abashobora kuba barashikanye mu burundi n'abo bagifungiwe mu gihugu ca tanzania n'ishirahamwe hcr ryitaye impunzi ku isi riremeza ko mu gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri tanzania kirimwo agahaze kuri mikoro y'ijwi ry'amerika filipo grandi atwara hcr ku isi aheruka guhamagarira ico gihugu kurabira akarorero ku gihugu c'u rwanda mu gutahukana mu bwigenge impunzi ati nibaza ko akarorero keza ari ingene bigenda mu gihugu c'u rwanda abantu nibo bisabira gutahuka hose bibwirizwa kugenda gutyo muri tanzaniya turacafise ikibazo gikomeye ariko murazi ko hari ubutegetsi bushasha ubu turiko turabiganira ko kugira ngo itahukanwa ry'impunzi z'abarundi rigende neza twizeye ko ibiganiro turimwo bizoturira inyishu ico kibazo co gutahukana mwituze impunzi aha uwaserukiye igihugu ca tanzaniya muri iyo nama nyabutatu arabihakana george boniface simbacawene yamenyesheje ko uwutahukanwa wese aba ari uwavyisabiye ku gatwe kiwe ku kibazo c'abafungwa canke boba bahohoterwa uwo mushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu yemeje ko ayo makuru atayo afise ariko ko hamwe hoba hari uwakoze icaha kanaka ahanwa nk'uwundi mutanzaniya wese hisunzwe amategeko kuri we icifuzo ca tanzaniya ni uko impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ine na bine z'abarundi zitahukanwa zose ati ico twifuza ni uko leta y'uburundi yofashwa bimwe biboneka muri ugo mugambi haba mu nyubako n'ibindi bikenewe kugira ngo impunzi zose zitahuke twebwe twari twarabakirigiye basaba ubuhungiro kuko n'uburenganzira bwabo n'ubu nyene ni uburenganzira bw'izo mpunzi guhunguka cane cane iyo icatumye bahunga kitakiriho muri iyo nama yabereye i bujumbura utwara hsr mu burundi abudul karem wewe yifuza ko abatahutse bofashwa mu gusubira mu buzima busanzwe ati ni ukumenya ko ugutabuka kw'impunzi ari intango y'urugendo rurerure aba atanguye mu buzima busanzwe mu gihe hadashyizwe ingufu mu gushigikira izo mpunzi mu buryo buboneka bashobora no kugira ingorane ziruta izo barimo mu buhungiro icyo bikoze aha haracari ikibazo kuko bamwe mu bahunguka babwiye ijwi ry'amerika ko basanze amazu yabo yarabomotse twebwe n'ukuri turasaba leta ihagurukira ikibazo c'abantu bahungutse mu bijanye no kwivuza no gufungura no kuryama kubera tutarimye nta n'ikintu tureza inzu nazo urazi ko zabomaguritse ishirahamwe hsr ryerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abarundi barenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri bamaze gutahuka bavuye muri tanzaniya nayo abarenga ibihumbi mirongo itatu batahuse bavuye cane cane mu rwanda abarundi bagisigaye mu buhungiro cane cane mu bihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko nabo barenga gato ibihumbi amajana abiri na mirongo icenda na kimwe hafi igice cabo bari muri tanzaniya pierre clave nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru rakenuye tukiko yavugwa ku Burundi n'amashinga amateka y'ico gihugu ejo kuwa kane yaremeje integuro y'itegeko igena igenekerezo rya munani z'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka utashe nk'umunsi wahariwe guhimbaza imboneza y'ikirenga yo kuzirikana igihugu iri teka muribuka ko ryatewe uwahoze arongoye Uburundi umuhisi Pierre Nkurunziza yasezeye isi kuri iyo tariki ya munani nyene mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu bagize inama nshingamateka mateka y'uburundi abatoye iyo nteguro yemeza uwo munsi ni ibice mirongo irindwi na bitandatu birenga mu gihe abarigiyamirije barenga ibice mirongo ibiri na bitatu bagizwe nabo mu mugambwe seneri utavuga rumwe n'ubutegetsi reka ibindi tubibaze mugenzi wacu eloje uri kaneza Ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura mu mukuru w'ubutunzi nta mpari nyinshi zahabaye kuko umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi wiganze inama nshinga amateka kwabaye nk'uguhezagira gusa abashinga amateka bake umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi akaba ari bo berekanye amakenga umushinga amateka Jean Claude Nimubona asanga imvo nyamukuru Pierre Nkunziza yoshirwa hejuru y'izindi ntwari ariko yarwanije amacakubiri yadusigiye ibikorwa by'urukundo yadukoreye kuva ndetse akijya n'iyarusha yashitse arwanya ibintu by'abari barihariye ibintu bijyanye n'iby'ubwoko aho wasanga hari imigwi y'amageresi jihadisite ariko agenda yashitse abihagarika ndetse ahatwariyeho yashitse agwanya biboneka utugwi tunaturiya tuyitirira amoko gushikaho n'imigambwe hano mu gihugu hariya yari ihari ifatiye ku bwoko na buriya mugaba gatongo rwasa twara umugambwe senere wabona ko kino cubahiro kidakwiye guhabwa umuntu atakiriho kubera impamvu asigura iyi titre d'obwide supreme mu gihe umuntu atakiriho ni umumenga biragoye uyu munsi ko uwari perezida nkuru nziza atakiriho yoguma rigiye gute igira kabiri nibaza yuko iri tegeko rirafise agahazi turavye ukuntu ryaje ryaje akakimini kubera yuko les circonstances peut-être zari zimeze uko la constitution qui a été abolie yarapeza yuko les ancêtres d'état baca baba senateri ave iyo disikosisiyo rero imaze kudisiparesa muri konstitusiyo akibera hanyuma wewe murundi ndakabukati jewe ubu sinikoza ni nk'aho haciye haba ikibazo none acabiki ariko Martin Ivyabandi yabaye umushikanganje ku ntwaro ya nkuru nziza asigura ahubwo ko harengeranye ko yubahishwa twarakuntu yitwaye ibikorwa yerekanye ukuntu yabayeho ukuntu yabarishije abarundi atari bya bintu byo kuvuga ku murongo bya bintu byo gushyira mu ngiro bikaboneka kandi ashaka natwe yo kubitwigisha kuko nk'uko yakunda kubivuga twari twatarize uburozi bw'amacakubiri tegerezwa kuburuka bukatuvamo kuba rero twebwe ntituzi umubiri umuntu tuba mwatwishyira ku uyu mubiri witwa twambaye ngaha ariko n'ibijya bikorwa n'ibijya byumviro vyiwe janine nibizi umushikiranganji w'ubutungane yajanye rino tegeko mu nama nshingamateka yavuze ko hari hakenewe impinyanyuro gusa bavuga bati niwazohagararira uyu munsi ntivyari gushoboka ko awuhagararira uwo munsi kuko atakihari ikindi naco ni nk'iminyanyuro y'ibihe twaba tugezemwo ni volonte politike kugira ngo uwo munsi mukuru uve mu kwezi kw'indwi nyabuna ube mu kwezi kwa gatandatu kugira ngo by'ukuri habe icibutso c'umunsi uwo muntu atarasanzwe mu gihugu cacu c'uburundi habe icibutso co kumwibukirako intumbero nyamukuru y'ihinyanyurwa y'iryo tegeko yari ingingo ya kane niyo yavugwamwo uwo munsi ikongera ikavugwamwo uwuhagararira uyo munsi iruhande y'uwo munsi wamuhariwe buri mwaka bamwe mu bashinga amateka nka suwavisi habona rugira bifuza ko no mu bigo vy'urwaruka ubuzima bwaranze nyakwigendera nkunziza bwo kwigishwa ni umuntu yakunda kwigisha urwaruka cane uba rero gushiraho muri izo sanse jene umunsi urwo rwaruka rutera amakumviriza impanuro yagenda atanga kugira ngo by'ukuri uru rwaruka rwacu rufatire ko karoro kuko yari icyitegererezo nkunziza yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yatwaye ikiringo kirekire mu burundi n'ubw'imyaka itanu ya nyuma yayisomeranye induru zivuga batavuga rumwe na sende devudede bakamwagiriza ko yihagiye ikindi kiringo c'imyaka itanu atari yemerewe hejuru y'imyaka cumi yari amaze arongora uburundi yabushikanyweko n'amasezerano ya arusha uwo mugabo yari yavukiye muri komine mumba intara ya ngozi mu buraruko mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kane ariko nawe yashengeye amezi abiri mbere y'uko asozera ico kiringo yari yaraharaniye n'abazungu bakabazungereza inyuma yo gusimbirirwa ry'ubutegetsi kwa cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu bari bashatse kumukombora ku isonga hakaba harimwo uwahoze atwara iperereza ryiwe pierre nkunziza yakunda kwizagira no kwemeza ko yerekwa ico bikora iminsi mike imbere y'uko ahitanwa n'ico leta y'isi hagarara ry'umutima yari yaravuze y'uko asozereye yereka abanywanyi ba sndfdd variste ndayishimiye aramutse igihugu ubu nk'umusubirizi wiwe eroge urikaneza ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo dutandukire ubu naho yavugwa mu rwanda tuyahereye mu by'ubutungane aho igisata kiburanisha ibyaha mpuzamakungu na ndengerambibe muri sentare nkuru y'u rwanda ejo cahejeje kumviriza abaregwa muri dosiye ya paul rusesabagina uko ari mirongo ibiri uko bamwe n'abandi bireguye tubibaza mugenzi wacu asumta kaboyi twari twarungitse muri sentare mukanduti angelina w'imyaka mirongo irindwi wahoze ashinzwe amashuri muri nyarugenge mu mujyi wa kigali niwe mugore umwe rukumbi uri mu rubanza ruregwamo paul rusesabagina n'abandi cumi n'icyenda yemereye urukiko ko yagize uruhare mu byaha bibiri aregwa mukandutiye yagarutse ku mateka yatumye yisanga muri iyi mitwe yaje kumenya ko ari iterabwoba ari uko agaruwe mu rwanda umwaka ushize yavuze ko yahunze u rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane akajya mu cyahoze ari zayire agatatana n'umuryango we yaje guhunguka mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi aba iwabo mu majyaruguru y'u rwanda gusa avuga ko yongeye guhunga mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani yumvikanisha ko intambara y'abacengezi irangiye habayeho guhiga abahungutse bava muri congo yasobanuye ko muri bibiri na cumi na gatandatu fdr yacitsemo ibice hakavamo cnld ubwiyunge ya irategeka wilson waje kumuha umwanya wa komiseri w'iterambere ry'umuryango asobanura ko mu buyobozi buriho mu rwanda muri iki gihe yabigereranya no ku kuba minisitiri abajijwe ku byaha aregwa byo kwinjiza abana b'abakobwa mu gisirikare cya FLN yasubije ko amaze kuba komiseri yagiye mu nama perezida wabo irategeka Wilson akababwira ko ingabo za CNLD ziswe FLN avuga ko yahise atekereza icyo yakora nk'ushinzwe abategarugori n'abari bari kumwe mu mashyamba ya Congo yagize ati nari ngize amahirwe mbonye komisariya irimo abakobwa kandi twaraterwaga buri gihe abasirikare bakajya kurwana ngasigarana n'abagore n'abana babo turindagira ugasanga asanga twirukansa amashyamba yavuze ko yagiye gusaba Wilson irategeka ko abakobwa bahabwa imyitozo ya gisirikare akabyemera mu rukiko yasobanuye ko icyo yakoze ari ugushishikariza abo bakobwa kwinjira mu gisirikare ko ntawagiyemo ku ngufu agaragaza ko we ibikorwa bye byarangiriye mu gukora urutonde rw'abifuzaga kwinjira mu gisirikare akaruha ababishinzwe akaba aribo babatoranya mukanduti yasobanuye ko atigeze amenya ibitero bya eferene yabyumvise ari aho babaga mu nkambi ya ifaringa muri masisi yabibaza irategeka akamubwira ko babitewe n'uko ingabo za loni ziba muri congo monisco zitashakaga kubahuza n'u rwanda yamusobanuriye ko bashaka gukanga leta y'u rwanda ngo rumenye ko bahari bemere gushyikirana uyu mudamu mukanduti yavuze ko atigeze agira uruhare mu bitero bya eferene kandi yamenye ko byiciwemo abantu ageze mu rwanda ndetse ngo yabwiwe ko efereni ari umutwe w'iterabwoba atangiye gukurikiranwa nibwo yagize ati ndasaba imbabazi imiryango y'abariya abantu babuze ababo n'ibintu ndasaba imbabazi sosiyete y'u rwanda by'umwihariko perezida w'u rwanda hamwe n'imana urukiko rwamubajije impamvu atitandukanyaga n'ibikorwa bya efereni mu gihe avuga ko atari abishyigikiye we yagize ati nari kuhava njya hehe ko uwo nari nzi ari izo mpunzi nemeye kubana nabo turi kumwe dutegereje uko bizagenda yavuze ko ibitera inkambi yabo yagabweho byatumye bahunga bava i Masisi muri Kivu ya ruguru bagera muri Kivu y'epfo nyuma bacyurwa mu Rwanda aho yageze agafatwa agafungwa aha ati ni nabwo namenyeshejwe ko naciriwe urubanza mu nkiko gacaca ngahanishwa igifungo cya burundu nyuma y'uko abaregwa bose basoreje kwiregura uretse rusesabagina wikuye mu rubanza ku mpamvu yasobanuye ko atazabonera ubutabera mu nkiko z'u rwanda urubanza rwakomeje humvwa abaregera indishyi basaga mirongo inani abunganira abaregera indishyi basobanuye ko harimo imiryango yiciwe abantu mu bitero byagabwe na efereni harimo abajyanywe n'uyu mutwe bikoreye ibyo wasahuye harimo ndetse n'abasahuwe ubwabo ababunganira bari batangiye kuvuga umwe ku wundi ibyo basaba kuzahabwa mu byabo byangijwe ndetse n'indishyi z'akababaro batewe n'ibyo bitero abunganira abaregera indishyi kandi bavugaga ko abaregwa bose bazabaka indishyi bagasobanura ko utaragiye mu bitero byishe abantu cyangwa ibyasahuye yatanze amabwiriza ko abari muri iri tsinda bakwiye kuryozwa ibyaha byose byakorewe abaturage ba nyabimata mu karere ka nyaruguru ndetse n'abo uturere twa nyamasheke na rusizi urubanza rurakomeza kuri uyu wa gatanu abaregera indishyi bagisobanura ibihombo batewe n'ibi bitero asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi dukundire tugume mu gihugu cy'u rwanda habandanya amarushanwa nyafurika mu mukino w'amaboko basketball ariko abera ku murwa mukuru i kigali uno munsi ayo marushanwa yinjiye ku munsi wayo wa gatandatu umumenyeshamakuru wacu jean claude munyandinda dukurikiranira na hagufi by'ino mikino ari muri kigali arena atubwire uko ayo marushanwa ahagaze buhoro buhoro amakipe aragenda yibonera amatike yo gukina imikino ya kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa rya basketball africa league ririmo kubera mu nyubako y'imikino ya kigali arena i remera nyuma y'uko patriot basketball club yo mu rwanda ibaye rubimburirangabo ubwo yatangiriraga abasigaye bose gukatisha itike yayo itsinze gendarmerie nationale yo muri madagascar mu mukino wa kabiri wo mu itsinda rya mbere kuri wa kane amwe mu yandi makipe yafashe uwo murongo mu itsinda rya kabiri petro de rwanda yo muri angola ibifashijwemo n'abakinnyi bayo ngenderwaho nka joaquim valdericio childe dundawo olimpio cipriano na bagenzi babo batsinze bigoranye forces armee polisi yo muri kameruni amanota mirongo itandatu n'atandatu kuri mirongo itandatu n'ane uyu ni umukino wa kabiri abasore b'umutoza jose neto batsinze kuko bari bahereye kuri as polisi yo muri mari ku mukino wa mbere indi kipe ikomeje gukangaranya benshi ni as monastiri yo muri tunisiya mu mukino wayo wa kabiri mu itsinda rya mbere yatsinze inarusha rivers upas yo muri nigeria intsinzi yaje yiyongera ku yindi mvura y'amanota arenga ijana ba kabuhariwe ba us monastiri bari batsinze gendarmerie nationale yo muri madagascari ku wa gatandatu tariki makumyabiri na kabiri y'ukwezi kwa gatanu guhera saa tatu z'ijoro monastiri izacakirana na patriot yo mu rwanda bahatanira kwicara ku ntebe ya mbere mu itsinda mu bakinnyi ba karahabutaka umutoza alan mejo wa patriot agomba kwitondera twavuga james majok murad el mabruk makrem ben romdan radwan slimane n'abandi mu gihe hari amakipe arimo gutera intambwe igana imbere hari andi makipe yicariye ishyiga rishyushye nyuma yo gutsindwa imikino ibiri muri ayo makipe ahagaze nabi twavuga gendarmerie nationale yo muri madagascari forces armee polisi yo muri kameruni na rivers upas yo muri nigeria ku birebana n'imitegurire y'irushanwa rya bar abantu bakomeje gutangarira imikorere ya kinyamwuga irimo kuranga abashinzwe imirimo yo gukurikirana imigendekere myiza y'imikino n'imibereho y'abayitabiriye nta kantu na kamwano kabacika usanga ibintu byose biri anoro icyo kintu nagishimye cyane mu by'ukuri urabona ko ari abantu b'abaporofesiyoneri kabisa gusa ubu bushake bwo gukora akazi kanoze rimwe na rimwe bubangamirwa na kirogoya za hato na hato zirimo ihuzanzira rya murandasi rigenda ricikagurika muri kigali arena i remera ku buryo hari bamwe mu bashyitsi batangiye kwijujuta bavuga ko interineti yo mu rwanda ishobora kuba iri ku rwego rwo hasi kuri wa gatanu hari akaruhuko imikino y'irushanwa rya bari ikazakomeza ku wa gatandatu yari claude munyandi Linda i Kigali.
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo cyo bararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
akaba ino ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane ninahazwe yakoze fasile gebehu yegeranije amajwi yacu hamwe na etienne karekezi yaraduhagarikiye ahanje diane ninahazwe tuzosubira ku munsi wa mungu mukurindira mwandanye kugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu nawe ubutaha
Dolengulgo
kenya